iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda ubu ni wa mwanya ijwi rya amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa kumi amasaha y'ubujumbura mu burundi ni kigali mu rwanda muri kumwe na oriyani itanga ishaka ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo bya politike no munsi tugiye kuganira ku kibazo cy'ibitero by'iterabwoba muri iyi myaka ya vuba ibitero by'iterabwoba bisa n'ibitikije inganda hirya no hino ku isi mu ndwi iheze honyine harabaye ibitero byahitanye abasivili batari bake muri afurika n'i buraya mu burundi mu gisagara muri zone ya buyenzi harahitanywe abatari bake mu bitero byagizwe muri ako karere iburaya naho i barcelona muri esipanye naho nyine ibitero by'iterabwoba byarahitanye abanyagihugu batari bake nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twatumiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi aho ibitero by'iterabwoba muri iki gihe bimaze iminsi bigirwa muri icyo gihugu murararitswe rero mwese muhamagare mushikirize ibibazo n'ibyiyumviro kuri iki kibazo tubibutse nimero yacu ko ari rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ndayisubiramo mu kanya kaze mwese
murisanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na hoyani itanga ishaka naho amakungu ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu hatarumvikana ku nsiguro rusange y'ijambo iterabwoba mu bitabo by'insiguro y'amajambo bita dictionnaire mu rurimi rw'igifaransa ijambo iterabwoba risigura ahanini inyifato iteye kubiri n'amategeko yo gukoresha inguvu mu gutera ubwoba abandi cyane cyane abanyagihugu abasivile mu ntumbero yo gushikira imigambi ya politike canke ukwemeza abandi ivyiyumviro vyawe harimwo n'ivy'idini ku nguvu ivyo bikorwa rero ivyo bikorwa rero bikaba buri gihe vyiyamirizwa bikongera bikanegurwa cane n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU muri iyi myaka ya vuba ibitero by'iterabwoba bisa n'ibitikije inganda rero hirya no hino ku isi mu ndwi iheze honyine harabaye ibitero byahitanye abasivili batari bake muri afurika n'i buraya mu burundi mu kiringo cy'iminsi icumi ibitero bitatu vy'amagrenade vyarakozwe muri zone buyenzi hagati mu gisagara ca bujumbura abanyagihugu batari bake barahasize ubuzima abandi barahakomerekera reka dutege amatwi inkuru ya mugenzi wacu Loje Uwirika neza yadushikirije kuri ivyo bitero vyabaye mu Buyenzi
Ivyo bitero vyabereye ku ngo zegeranye rwose kuko hagati yazo hari inzu zitatu gusa vyose vyakozwe ku bunywero bw'inzoga za kavukire zikorwa mu bitoke bakunze kwita rugombo nk'uko twavyiganiwe na bamwe mu bari bahari abariko baranywa bari bagandagaje hanze imbere y'uko baterwa uwo musore w'imyaka mirongo ibiri n'icenda akora akazi ko kwikorera imizigo yakomeretse ku kuboko no ku kuguru kw'iburyo mu masinga no ku matako twamusanze yicaye yihebuye imbere y'inimero mirongo ibiri n'icenda kw'ibarabara rya cumi na gatanu aho yahakiwe atubwira uko vyagenze ije nagiye numva ikintu kinguye ku kuboko ntamenye ivyo ari vyo ca tukaba turyamye munsi y'amameza haheze nk'imisegonda nka tarani ikindi gica kivugira haruguru ece nsanga niryamye bantu bakomeretse gusa twe twakomeretse hanyuma haciye nk'iminota nka cumi imodoka z'igipolisi caje ziza zatwegeraniza uruhande rumwe batuzanira ambulance ziradutwara kwa muganga jewe nkaje ku ruhande rwayo ico nibaza nibaza yuko ari nk'abanyepolitiki bagomba gutera abanyagihugu berekana yuko intambara mu gihugu yoba ihari kugira baduhitanire hafi ubuya nta busuma bwabaye nta muntu yibwe n'abakomeretse ari utwo yari afise yashobora kutubona nta kintu na kimwe batwaye eka n'uwo musore wundi umukarani nyene yarusinze ariko yica akanyota ku nimero mirongo ibiri n'imwe rikaba ribaye irya kabiri ahakirwa mu bitero vy'amagerenade aho mu buyenzi mu kiringo c'imisi icumi gusa asanga ari ubugizi bwa nabi butagira izina ibi bintu bihari sha harimwo ikibi kihari ngaha tubiravye ubusu busuma n'ubugizi bwa nabi nta musuma yoza umusuma a- azatora amafaranga mwese iti ica bakabaka amahina umugizi wa nabi uyu n'umugizi wa nabi umwe mubi nta nindi wihetse haca abiyindi amakosa ariyo urazi kugenda igihe vyaba ni vyinshi n'ubu biri biracabanda none nk'umuntu akubita harya uwiwabo se i- i- naho aba ari se canke n'umuntu awe arimo akaza kwica nkaho utarubugirizi bwa nabi buhari ariko yemeza ko atarota aheba agacupa ka nimugoroba none umuntu ukuntu yavutse ntazi ukuntu urupfu rwiwe ruzogera iby'ubu biragoye nawe wotsitara kwibarabara uravunika ubwo aba- abato ntibagiye guhera ubwicanyi bwananira none nk'umuntu avuye kugira ye- yahangayitse umuzigo yagize ashika hano yokwizimya akanyota aca a- a- arangiza none twosha tubiharura gute? kuduca intege twe tuzobandanya iyi ntege aho twavunikiye ntiturage ntituraki n'ubu turacavunika abantu bapfa ku mwanya ku mwanya atanico bazira avuye hari yavuye guhangayika aje agira ngo agiye kwizimya akanyota aciragwa mu ntu ibyo twari tuzi mu bubari buremere nk'ababosi bafise ama- amapolitike n'abandi nawe nka twege turajikiri turi incungu y'abandi umuvugizi w'igipolisi asigura ko ishari riri hagati y'abadandaza inzoga za rugombo ryoba ariyo ntandaro y'ibi bitero pierre nkurikiye hari amakuru rero abanyagihugu baduhaye avuga yuko hashobora kuba hariho ingorane ziba ziri mu ishyirahamwe risanzwe rihurikiyemo abadandaza izi nzoga z'urwagwa mbere hari na babiri b'abanyarwanda uwurirongo iryo shyirahamwe n'icegera ciwe n'abanyarwanda baza barafashwe bariko barumviriza mu rwego rw'igendereza hanyuma kandi mu ntumbero z'amatohoza hariho n'abandi bantu batatu bamaze gufatwa kuri ibi vyaraye bibaye babiri bariko barabarizwa mu igendereza hari n'uwundi ariko arabarizwa mu gipolisi abantu batari bake kuri uyu wa gatanu mu gitondo bari bashengereye ibibanza vyabayemo ibitero mbere hirya no hino bariko bakora imirimo itandukanye nk'uko umengo nta caraye kibaye bamwe muri bo babwirijwe rya amerika ko ibura ry'umuyaga nkuba ryorohereza abagizi ba nabi umubi uramubona hari amatara umuntu yoza yambaye umuduga kuko hari abantu baba bateranye no hanze wovuga haje umuntu ukunuko haje umuduga cyangwa haje moto cyangwa haje uku umuntu umwe atabibonye uwundi ari pembeni yobibona badufashe baduhe amatara n'ukuri amatara amaze kuba hari hakabona hari ibibi byinshi bishobora gupunguka kuko tuba abanyagihugu tuzofashanya n'inzego zibicejwe kujya nyakubahwa rivumera ati inyabune ducungane umutekano wacu mugabo habona abanyagihugu dufise ishavu na regidezo kuko idushira mu mwiza bamaze kuducira amagenade gacizana umuriro nkurikiye aratubwira ingingo zafashwe kugira ibi bitero bihagarare hariho yuko ata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kudandaza izi nzoga mu ibarabara ingingo ya kabiri ni uko yaba amasengero aba bantu bose bategerezwa kwitwararika umutekano wabo n'uw'abantu baba baje muri ibi bikorwa byabo abantu bose bazi neza ko bafise ibikorwa bishobora guhuza abantu benshi bavyitwararike cya nyuma uko hagiye kuba ibikorwa vyinshi byo kugenzura uruja n'uruza ngaha mu buyenzi aha ngaha mu buyenzi hari abantu benshi hari n'abanyamahanga benshi hari abo usanga batagira n'ivyangombwa hari n'abantu benshi batanga mu buyenzi baje gukora ahandi rujya ruzi ntahangwa aha rufataniye na buyenzi hari abantu benshi bahataha mu ijoro ukiyumvira iyo ba- iyo bagiye u- ukahabura mu kiringo c'imisi icumi gusa abantu batatu nibo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ibitero vy'amagerenade muri zone ya buyenzi hagati mu gisagara ca bujumbura abagera kuri mirongo itatu na batatu nabo barakomereka eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu loje ubika neza kutubwira ku ngene vyagenze ngaho mu buyenzi ku mugabane w'iburaya naho muri iyo ndwi nyine mu gisagara ca barcelona muri espagne ku ibarabara rya las ramblas rikunze kugira ingenzi n'abadandaza benshi umuntu yari atwaye imodoka nininya yo mu bwoko bwa van yayigonze mu bantu muri ico gitero abantu cumi na bane barahasize ubuzima abandi barenga kuri mirongo umunani barahakomerekera umugwi wite- umu- umugwi wi- wi- uharanira murantunga umugwi uharanira leta ya kisilamu wariyitiriye ico gitero cabaye muri espagne reka dutege amatwi eh, ku munsi wa gatanu aho umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu onu yavuga kuri ivyo bitero bigirwa ku bany- ku basivile aho ni mu gihe isi yari yiteguye kwibuka iyi munsi mpuzamakungu wahariwe gutabara imbabare
muri iki gihe imiliyoni n'imiliyoni y'abantu ku isi bugarijwe n'intambara batikwegeye abanyagihugu basanzwe abapfasoni n'abana barafatirwa mu ngwano canke bagahitanwa n'ubwicanyi buba bugizwe kuri bo n'impaka ivyo bituma abantu miliyoni n'imiliyoni bahunga abagira neza baba bariko bagerageza kubafasha nabo nyene barahitanwa n'ubwicanyi buba bukozwe n'impaka kuri bo mu bituma bageramigwa mu bikorwa vyabo vy'ugutabara muri uyu mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu onu rihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gutabara abanyagihugu ritera akamo ko gukingira abasivile bafatiwe mu ntambara n'abagira neza bajejwe kubafasha dushaka ko amakungu amenya ko abasivile n'abagira neza badategerezwa guhigwa mu ntambara mwifatanye n'abasivile mu kubavugira umwumwe wese arashobora guterera mu guhagarika ubwicanyi no kugendera imico ituranga twese
uyu yari mugenzi wacu fidel niyongabo yadusobanurira ijambo ryashikirijwe na antonio guterres ku munsi wa gatanu aho yavuga ashimika cyane cyane ku bitero bigirwa ku basivile umunsi mpuzamakungu wahariwe gutabara imbabare wari ku munsi wa gatandatu mbega none abanyagihugu kumwe n'inzego z'umutekano zokora iki mu kurwanya ubwo bugizi bwa nabi butagira izina nibyo tugiye kuganira rero mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi muri aka kanya twatumiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye turi kumwe ku murongo adufashe kuri iki kibazo cyane cyane mu gihe igihugu cy'u Burundi kimaze igihe kitari gito kigigwamwo ibitero by'iterabwoba kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro tubibutse nimero yacu ya telefone mushobora kutwakura ko ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe twakira umutumire wacu mushinga ntahe Pierre Nkurikiye kaze mu kiganiro muri isanga kandi
murakoze ndaramukije n'abariko baratwumviriza
turabashimiye gufata kano kanya kugira ngo tuganire kuri iki kibazo gisa n'igikomeye cyane si mu burundi gusa ariko no ku isi yose nk'uko mwabyumvise abanyagihugu twumvise mu nkuru twashikirije na mugenzi wacu eroje buri kaneza abanyagihugu barumva yuko ibi bitero atari ibitero bisanzwe atari ubugizi bwa nabi busanzwe hirya no hino ku isi y'umushinga ntahe ubugizi bwa nabi nk'ubu bufise akenshi ababwemanga ababwiyitira mu burundi byifashe gute muri iki gihe
mu burundi twatangura gutanga umuco gatoyi ku bijyanye n'isiguro ry'iryo jambo iterabwoba ni ukuvuga ibiba mu burundi ibi byo gutera amagerenade si iterabwoba nka kurya nk'irya siguro abazungu bariha ari nayo na mwebwe mwakoresheje ngaha mu burundi ibyibonekeza ni uko dufatiye ku matohoza yakozwe inyuma y'ibi bitero byaza biraba ikibonekeza ngaha mu burundi ni uko ahanini baba ari abantu baba bafitaniye amatati abantu baba bapfa ibintu hanyuma rero bagaca bashaka guca mu nzira za hafi bakagomba kwikemurira amatati yabo bakoresheje ubu buryo bw'iterabwoba butera amagerenade ni ukuvuga rero ni ubugizi bwa nabi busanzwe ngaha mu burundi ariko mu kubukora bagakoresha ubu buhinga umuntu yokwita ubuhinga bw'iterabwoba icyo twokwita mu gifaransa nka metode teroriste numva rero biratandukanye n'ibiba cyane cyane muri ibyo bindi bihugu byo ku isi n'ikindi kibyerekana ko mu burundi ari uko bimeze ni uko muri ibyo bindi bihugu byo ku isi iyo bibaye ababikoze cyane cyane kubera kuko inyuma haba hari ibyo basaba bya politiki baraheza bagaca banabivuga bakavuga ati ni twebwe turondera ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi mugabo ngaha mu burundi nta n'umwe arahaguruka ngo avuge muri ino minsi ngo genda yitiriye ikindi na kigize ngo hari ibya politiki ibi n'ibi n'ibi ntiwandondera biboneka rero neza yuko ari abantu baba bagomba kwihorana ku bintu bimwe bimwe baba bapfa ibyo rero biranemezwa n'amatohoza yakozwe kuko ngaha mu burundi ni ukumenyesha yuko ibi byabaye muri ino minsi muri aya mezi abiri arangiye abantu ababikoze bose barafashwe kiretse nko ngaha mu bwiza no muri buyenzi bose batarafatwa ahandi hose barafashwe benshi bubaza bari mu butungane kandi babajijwe bariyemereye neza yuko atabya politiki biba birimo ko ahubwo biba ari ibintu bapfa cyane cyane ibibazo by'amatongo cyane cyane ibintu byo gutwarana abaguzi abakiriya ndikuvuga cyane cyane ku byerekeye ububare ku buryo rero nivyo ibikorwa bakora ivyo gutera amagerenade nivyo n'ibikorwa by'iterabwoba ariko tufashe uburyo bikorwa tutaravye abo biba byerekeye canke ibikiba cinyegeje inyuma nuko rero niwo muco wo bwa mbere batangura gutanga gatoyi mbere yuko ku bijyanye n'ibiba ngaha mu burundi ariko mbere yuko tubandanya mushenahe kuri ibyo bitero nyine naho abanyagihugu nk'uko mubisigaye nabo nyine bashobora kuvuga ko biba ari ibintu biba ari biri hagati yabo mushatse kuvuga ko ata rwego rwa politiki rwaba rurimwo ko mu myaka yaheze mu minsi yaheze twumva yuko haba ibitero cyane cyane byagigwa mu ntumbero ya politike naranagiranye n'ikiganiro mu minsi yahera nonye politike aho umwe muri bo yavuga yuko urubuga rwa politike rwugaye bakeneye gukoresha amagrenade kugira ngo bashikirize ibyiyumviro byabo biribonekeza ko rimwe na rimwe biba bifise intumbero ya politike
izo iyo aribo babigize nibyo barigeze kuba babigira muri ya migumuko yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'iminsi yakurikiye ariko biriya byarahagaze kandi iyo aribo babigize nibo baba ba mbere mu kubyivugira ko aribo babigize bakanavuga n'icyo bashaka ubu rero nta n'umwe arabivuga kanatsinda uwo hiyahiya ngo abivuge yoca ahinyuzwa n'abo tuba twafashe baba babikoze kuko bo nyine baravuga ukuri bakavuga ati ibintu bimeze uku n'uku n'uku n'uku
murakoze cyane none muri iki gihe nko muri izo ntumbero zo kugerageza gucungira umutekano w'abanyagihugu aho baba bari ari benshi nta na hamwe muri iki gihe umuntu yavuga ati umuntu yateye mu banyagihugu ataca bazira ari ukubatera ubwoba gusa cyangwa ari ukwerekana nk'uko bamwe mu banyagihugu babivuze muri ijya nkuru ya mugenzi wacu yari kandi neza yuko ari ukugerageza kwerekana yuko nta mutekano hari mu gihugu
ivyo iyo babigize bo nyene baraheza bakavyivugira mugabo aho hose nakubwiye ko ibice mirongo icenda na bitanu kw'ijana bafashwe kandi barabajijwe barasigura neza amatohoza yerekanye ko usanga ari ibintu bapfa ibi vyo mu bubare nivyo ngira ngo umuntu yovuga ati bapfa gutera mu bantu kugira ngo batere ubwoba ariko mu bubare ubiravye neza usanga kenshi ari abantu bapfa abaguzi bajya bita abakiriya aha twavuga nk'ibi byo ngaha mu buhenzi mu ishyirahamwe ry'abadandaza ziriya nzoga z'urwagwa twavuga mbere n'ibi byabaye mu mpera y'indwi igitega naho nyine twasanze ari abantu bapfa abaza kubashorera bisigura rero yuko atambo n'imwe ya politike dufatiye ku matohoza turabonamo kuko abamaze gufatwa nta n'umwe araza ngo atubwire ati jewe noba hari ikiyimbo ya politike izimpuma iyi nini cyangwa tunoda bitumwa n'umunyapolitike kanaka cyangwa ati intumbero yanjye ya politike yoba ari iyi ituma ndiko ndakora ibi hari ikibazo kandi cerekeye abanyagihugu ibiziga by'abanyagihugu bigenda biratorwa hirya no hino ku isi mu burundi mu bice bitandukanye byovyo hari amakuru yayo muri iki gihe yoba mwoba mufise yerekeye abo bantu baguma batorwa hirya no hino biba ari ibitero bimeze gute cyangwa baba bazira iki kuri mwebwe muri iki gihe
hariho muri iyi minsi ya vuba ahantu hatowe ibiziga n'ibyo nko muri mu nzuzi za jiji muri ndurumu muri ruzironza n'imutaho hariho amatohoza yaciye atangura aho byatorwa hariho rero aho hari baba batowe bamenyekanye twavuga nk'aho mutaho hamwe no muri ndurumu uwatoweho yaramenyekanye hariho rero n'aho batamenyekanye abapasoni babiri umwe yatowe muri jiji n'uwundi yatowe muri ruzironda hafi y'amakebuko aba ntibaramenyekana urumva amatohoza aracyari ku ntango mugabo aha bamaze kumenyekana nk'aha imutaho imutaho yari umuntu yari mu rubanza ari kumwe n'abandi hama bari bashwanye hari abo bari bashwanye muri urwo rubanza barashwana cyane mu nyuma rero batashe bukeye bamutora ikiziga abo bari bashwanye baza bamaze gufatwa kubera kuko biboneka ko bashobora kuba aribo bahejeje bakamugandagura mu ijoro kuri uyu nawe wundi yamenyekanye wo muri ndurumu karusi uyu yaramenyekanye n'ibyo mugabo ibyiwe ntibiramenyekana cyane kuko nibyo ab'iwabo baraje gutora ikiziga kugira bagifubane iteka ariko nta umwidondoro we nturamenyekana neza kugira ngo tumenye neza uyu muntu kugira ngo atorwe ikiziga hariya ikaruzi ko yari asanzwe aba igitega eh, tumenye neza uko nyene vyagenze igihe batanguye kumuburira turarindira rero yuko eh, bazoza ku abiwabo gutanga umuco neza kugira ngo amatohoza atangure neza Mm. nta bandi bantu rero mukeka baba bari inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi u- bugenda buriyerekana aho abantu batorwa ibiziga
Eh, twebwe eh, i- ibi biziga nakubwiye yuko ah, nk'aba abapfasoni babiri ba- bataramenyekana Eh, urumva ntaco duza- twebwe mu gipolisi tuvuga dufatiye ku matohoza tuba tumaze gukora ivyo tuvuga vyose ngaha dushikiriza abantu n'ivyo tuba twakuye mu matohoza amatohoza rero ntaratwereka yuko hoba hari eh, umugwi kanaka woba uri inyuma y'ibi bintu kuko ugiye kubiraba vya bibi vy'amagerenade vyaba ari ibi vy'ibiziga usanga ata sano kimwe gifitaniye n'ikindi ni ibintu u- urashaka kubona ngo gerenade yatewe eh, mu rusaka eh, yindi yatewe igitega mugabo eh, amatohoza winjira neza mu matohoza ugaca usanga ibi bintu nta sano eh, bif- bifitaniye ugasanga gusa ico vyose bihurirako ni uko ikibituma usanga ari abantu bapfa eh, ibintu hagati yabo
urakoze cyane turaza kugaruka ku kibazo kumbure c'ibigwanisho bishobora kuba bikiri mu banyagihugu bituma bakora ibitero nk'ivyo haba vy'amagerenade n'ibindi ariko reka tuje ku murongo tuhe abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika akaryo nabo nyene bashikirize ivyiyumviro n'ibibazo duhere kuri bizimana mwiriwe neza bizimana ndabumva cyane Mm, amahoro
ni amahoro neza Mm, ikibazo cyangwa iciyumviro amasegonda make
icyumviro cyanje Mhm.
ni uko ndazi neza yuko mu igihugu cu- c'uburundi coco gisa n'icagutwe kuko turazi neza ko hari umugwi w'imbonerakure w'umuganga uri ku butegetsi ufise ibigwanisho kandi bahawe n'abo nyene n'uwo yitumvugiza igipolisi yuko ari mu babibahaye urabizi ivyo Ngo ga bizimana
turazi neza tu- tu- turabona nka ngaha jewe mu ntara ya gitega jewe mba Mhm.
imbonerakure zigendana ibigwanisho ku murango kandi mu bayibahaye b- benshi turabazi benshi n'abategetsi kandi benshi ni n'abategetsi muri ico gipolisi ki- kivugwa twe tutanazi ariko uko- bizimana ico twama gikwiye.
tuvuga hano ku iradiyo ijwi rya amerika yuko umuntu yovuga ivyo wewe nyene azi canke ivyo wewe wabonye Oya, je niba ndabizi wagiriza neza, umuvugizi je ndabizi w'igipolisi neza. Inkuru waramubonye y'imbari hano ni- nijye ndiko ndayivuga Mm. cishikara izo mbonerakure zaba zidutera ubwoba bamwe mu ijoro bambara impuzu z'igipolisi nawe nyene biriko baratera amagerenade yuko nta bandi reka nshake ndababwiza ukuri Mm.
witwa umuvugizi w'igipolisi uwo oye ashaka avugira aha nyene ukuntu yinjiye mu gipolisi twebwe ko genda muzi neza twarigana mu ishure kaminuza yo ngaho i Bazi- Bujumbura, bazi ntari ikibazo niwe na- bizimana uriko ntari niwe uraja- ndavuga.
uriko uraja mu bintu vyinshi cane bazi ikibazo canke ushikiriza Oya.
iciyumviro no no no reka reka reka mpera heza Mhm.
twarigana mu ishure kaminuza ababwira ukuntu yinjiye mu gipolisi nambaye yize ishu- bifise ishure isano iyihe n'ivyo turiko turaganira uno munsi
jewe ndiko ndababwira kuri ibi vy'itegwa ry'amagerenade yuko atabandi bayatera nizo mbonera kure nta bandi base inkoho canke amagerenade kandi abo bose bafatwa hafatwa abatari bo bagaca bababeshera baka- aba- bakabapfundisha ivyo bavuga nta bandi nabo nyene twe turabizi twebwe abanyagihugu Ni nkumva mu ntara ya gitega kandi ivyo naho we- naho nkora uko umunyeshamakuru ahoboye ku iradiyo ijwi rya amerika Mm.
iyo bitoza kandi ndazi ageze mu nyagihugu ko ubimubwira mugabo ndazi baratinya ariko hari abo kubahwa bakabivuga murakoze urakoze cane bizimana katubandanye twakire elias uratwumva elias ndabumva neza cyane Mm. duga kwijambo mbanze mbanze mu ndamukiriza mutumiye Mm, arakumva
yego ni ukuri je nagomba nunge mu gihe uwo mugenzi wanjye avuze Mhm.
ni ukuvuga abo bagenda batera amagerenade hirya no hino ni ukuri tutirengagije ngo tuje duce hirya no hino turazi ko ari ubwo rwaruka rwegamirwa muri ku bategetsi sendefudede bita imbonerakure nibo bagenda usanga bag- ba- bafise ibigu- ibigwanisho bitandukanye kandi babihawe n'ico gipolisi nyene ariko iyo bishitse niyo hagize uwo uboneka wenyene imbona nkubone bamuherekanye y'abanyagihugu bagize imana yabafashije bakamufata muranyumva ntumenya ntumenya n'ingene amatohoza yabaye ntungena- ntumenya n'ingene bamurekuye ahubwo baca baremeranya bagaca bafata umu- uwo badasangiye umugambwe uwo badasangiye ibyumviro bimwe ni uko bimeze mu burundi bwacu burya imbonerakure zisibije ni uko hariho abaza bagwa mu nkorero gusa ariko n'imbonerakure zisibije igihugu cy'u burundi eliyase ku mbere ko nduha akanya umuvugizi w'igipolisi abishure muri icyo kibazo uvuze cy'imbonerakure zoba zigira ibyo bitero kuri wewe inyungu yoba ari iyihe
inyungu y'izo mbonerakure y'ibyo bitero bagira
ibyo bitero ni ukugira ngo baremeke inkoni intebe bishyushye abo batavuga rumwe na leta abo batemera batemera ibyiyumviro uwo muganga ugenderaho kandi muri politiki nk'abantu bataza kubyumva kumwe niyo nyungu yabo kugira ngo batere ubwoba abantu hanyuma bamwe batavuga rumwe na leta nibabona kubera iryo terabwoba bose bashaka ko bahindukira bakajya mu muganga ushinzwe kugenda kandi n'uwo muvugizi w'igipolisi nubwo avuga ko nta politiki arimo uwo ni umunyepolitike cyane rwose wumvise mbere ubu twari dusigaye twumva ari we yahindutse umuvugizi w'umuganga ushinzwe kugenda aratuma arambika genosaba ko yoshyira hasi iriya iriya iniforome y'igipolisi ubundi akambara iniforome y'umuganga akajya gukina politike aha ko yoguma abesha ngo ariko aravuga igipolisi kandi atavuga igipolisi avuga umuganga ushinzwe kuri wowe uvuze ko zoba ari imbonerakure zigira ibyo bitero ushatse kuvuga yuko zigira ibitero ku bantu batavuga rumwe n'umugambwe sendedefdede nibo bonyine bagwa muri ibyo bitero
cyane rwose nibo bakunze kuhasiga ubuzima cyane cyane rwose abo batavuga rumwe nibo bakunda kurondera cyane iyo bishyitseho kugira ngo bikinzehe baca baca bigigisha bagaca bajya nko ku munywanyi umwe wa sendefudede ibintu nk'ibyo kugira ngo berekane ko n'abasendefudede baronderwa kandi atari byo urakoze cyane eliyase kuri icyo cyiyumviro reka reka tubandanye tubanze twakire undi munywanyi mbere ko duha akaryo umushinga ntahe nkurikiye kubishyura twakire nzoyisaba nzoyisaba uratwumva
amahoro meza ku bw'ibya amerika amahoro amahoro
banze kuramukanya kubahwa umuvugizi umutekano
w'igipolisi
amahoro mutama wacu
amahoro
ni kuri icyo nagomba mvuge rero mu burundi icyatunaniye ikitunanira ni ukuvuga ukuri ndatangaje cyane no kumva abo bantu bajya gutelefona ngo imbonera kure ngo nibyo zamaze abantu ngo nibyo zitera amagerenade uti kubera abishwe baturiwe ingabo twabuze zishwe n'imbonera kure n'ubu tukirira n'ubu twahombye ingabo tugahomba abantu bacu bagaturirwa n'ubu tukirira izo mbonera kure nizo zikoze mu nda ni kuri twese jewe ni kuri hari n'igihe namosoza aho kona gukoroka hama kandi nagomba mbaze uwo mutama ndamubaza ati mbega ni igiki kiba kiriko kiravuga kugira ngo abo bantu batwononera umutekano mu gihugu cyacu cy'amatano w'ubuzi kugira ngo bashobore gufatwa ni igiki kiriko kirakorwa mu mutama kuko turiko turaraba wumva igerenade hariya ukumva ikindi hariya ukumva umuntu aratuye ni igiki mwodufasha kugira ngo umutekano abo bantu ariko baratubyongera batwononera umutekano wacu mu gihugu cy'amatara y'ubu kugira ngo twibereho neza twibereho mu mutekano twibereho twisanzuye ni igiki muri ko murakorana umutima kugira ngo muhashe abo bantu mubafate kugira ngo bahanwe baze imbere y'amategeko urakoze cyane
murakoze cyane murakoze cyane nzoyisaba kaduha akajyo umushinga nawe pya nkurikiye akajambo ni k'iwawe ku bibazo bya ku byiyumviro bya bizimana elias n'icyo cyumviro cya nzoyisaba
ibyiyumviro bya bizimana na elias birasa bose bashaka kuvuga yuko ibi ubugizi bwa nabi bw'amagerenade bwoba bukorwa n'urwaruka bita imbonerakure akandi icyemezo na kimwe mbere batanze batanavuze ati ni imbonerakure kanaka sinzi ko bashatse kuvuga imbonerakure zose ko zingana cyane ko bavuga ati ni kanaka ni izina kanaka kuko abagiye babikora nababwiye ko mirongo icyenda na batanu na barafashwe ngira ngo ku nkumbure abo bashobora kuba bari babashigikiye nibo usanga baca bagira agashabu kuko abafashwe twamarusha tuberekana turabereka abamenyeshamakuru turahamagara abamenyeshamakuru tuti nimuze mwirabire abafashwe bariko bakora ubugizi bwa nabi ubu n'ubu n'ubu n'ubu n'ubu rero ko baca bavuga ati nimbonerakure iyi ni imvugo ngaha mu burundi dusanzwe tumenyereye ntibitangura uno munsi urwaruka rw'imbonerakure aha bose batavuga rumwe muri politike barakunze kurwagiriza ibibi byose twebwe rero mu gipolisi tugafata ko iba ari imikenyero n'impari za politike ziba hagati yabo ibyo twe ntidushobora kubyinjiramo kiretse iyo bishitse bakagwana cyangwa bagakora ibindi byaha bitandukanye nayo ubundi imigambwe n'imihari yayo y'urwaruka ruyegamiye kumwe nikora hanyuma ikindi twakongera ko kuri ibi ni uko igipolisi iyo habaye icyaha cyangwa icyaha kigomba kuba nta na rimwe kiza kiraba ngo iki cyaha kiba cyakozwe n'abari mu mugwi wa politiki kanaka nta na rimwe umuntu wese afashwa ku gatwe kiwe akabazwa ku gatwe kiwe hanyuma rero nk'ubu yavuze yuko harimo Elias Manyarwa yavuze ngo ngo hafatwa ngo abari mu migambwe itari idashyigikiye leta nibaza ko ihenze cyane kuko abafatwa turababereka turaberekana abantu bose baraza bakababona abafatwa inkozi z'ikibi ziva mu mpande zose kandi mu gipolisi abafashwe nta na rimwe tugera tubabaza ngira ngo yo abagifunzwe ntibarekugwa cyangwa abamaze kurekurwa bagenda babaze nta na rimwe bariko baramubaza inyamiramabiga imubaza ngo wumva mu muhari wa politike kanaka nta n'umunsi n'umwe baramubaza bati wowe ko wafashwe ko wakoze iki kintu wagitumwe nande wariko wari ufite intumbero iyihe wewe ni igiki cyagutumye ujya igihe hariko habera ibintu ibi n'ibi niko niko amatohoza akorwa ngira ni ukutamenya nkumbura uko amatohoza akorwa hanyuma rero ko bakomeza babeshera abantu ngo nibo bakora ibi ata n'amatohoza namwe bakoze ntitunababona mbere ntibanaseruka ahubwo ngo batange n'amakuru bahereza igipolisi bakibwire bati ibi byabaye hari umuntu twikeka abo usanga batanasohoka baba barindiriye iradiyo nk'iyi kugira ngo baze kuvuga ibinyoma byabo gusa nicyo bavuze rero twubamenyesha no kuri dufatiye ku matohoza ko atakuri nta kuri na gutoya ikurimwo abakora ibyaha muri kino gihugu abagiye babikora kuva jewe mbaye umuvugizi w'ipolisi n'imbere yaho bagiye bafatwa kandi bagiye berekanwa barazwi rero abariko aravuga sinibaza yuko mu mbonerakure n'ivyo harashobora kugira umwe canke birafatwa yakoze icaha ugatwe kiwe nawe nyene baraheza bagafatwa bagapfungwa co kimwe n'abandi ngira ngo ejo bundi mwageze kumva intureka zaza ziraba mu busho bumwe bumwe bwo bwari bujumbura ni abanyene nibo bahindukira bakavuga ngo hagwanye ngo imbonera ngo hamwe n'abari mu migambwe ngo itari bishyigikiye leta urumva rero bisigura yuko bonyene barabizi ko imbonerakure zikora ivyaha umwe canke babiri ari mugasho yafashwe ari mugasho uno munsi ko bahindukira bakavuga yuko abo bantu aribo bakora ivyaha badafatwa niyo bafashwe ngo baca babarekura ngo amadosiye utamenye ingene akorwa
dukomeje gato kwinshi cane kana yuko atakuri na gukeye abo bantu baba bafise uyu rero nzoyisaba nawe yavuga ati hariko hakorwa iki yavuze nk'ibi navuze kandi turamushimira cane akabaza cane cane icoba kiriko kirakorwa icoba kiriko kirakorwa ni gukinga gukomeza ibikorwa byo gukinga gifashanije n'abo bandi gisanzwe gikorana nabo na cane cane abanyagihugu bose kuko nibo baba bari hafi y'aho ivyo bintu biba biriko birabera nibo ba mbere bashobora gutanga amakuru nibo ba mbere bashobora gutabara aho rero hose abanyagihugu bakoranye neza n'igipolisi ibintu bica bigenda neza hanogwa nk'akarorero mbere nko n'igerenade yatewe ejo mu rusaka abanyagihugu bacu babwira bati fata fata fata naba bashobora kuba barihajije kugira ivyo bintu bisigura rero yuko hari ibintu bikorwa byinshi biriko birakorwa mu ntumbero yo gukinga hakaba n'ibikorwa bikorwa mu ntumbero yo guhangana n'ivyo vyaha mu gihe gukinga kuba kutatumye bitaba byinshi ntibivuga kw'iradiyo ariko ibikorwa byinshi biriko birakorwa ari naco gituma igihugu cose muri rusange gitekanye kiretse akanyene kaza karacamo kandi n'ibi bikazohera kandi vuba twokwizeza abanyagihugu abanyagihugu bareme abajejwe umutekano bari ibi bintu tugiye murakoze cyane reka tubandanye ku murongo duha abandi akaryo ko kubaza hariho hacimano ni naba ntayivuze neza izina ryiwe hacimano uratwumva
ndabumva neza amahoro
ni amahoro ni amahoro namwe ego mu mwanya muke cyane dufite abanywanyi b'ijwi rya amerika benshi cyane ku murongo barindiriye ikibazo cyangwa icyumviyo
ubwa mbere nagomba mbaze uwo muvugizi w'igipolisi mbega bite kugira ngo niwo muhari w'iterabwoba aka kabiri uwuhe muhari uwuhe muhari uwuhe muhari muvuze
nagomba mbaze umuvugizi w'igipolisi ubwa mbere biteguye ibyo ubwa mbere biteguye gute kugira ngo nyuma y'iterabwoba ubwa kabiri ati mbega wowe nabwo waje mu nivo za politike kugira ngo bashobore gufata bo batavuga rimwe na le- na leta murakoze
S- eh, ibibazo byawe ntibitomoye nazavuze ikibazo cya mbere ati umuhari uwuhe bo- bariko bara- bogwanya
mvuze iki ubwa mbere uwo muhari w'iterabwoba baba biteguye kuwurwanya ukuwe hari uwo woba uzi hari uwo woba uzi hari uwo woba uzi woba ukora ibikorwa by'iterabwoba neza na neza izina ryawo kuko ni- yasobanuye ko atamuhari runaka uhari bariko baragwanya muri iki gihe
ariko bavuga yuko hari abatera amagerenade bakabemera ndetse umuhari w'iterabwoba ugira yuko hari a- u- u- bitera abantu nabatonya n'iterabwoba Mm. murakoze cyane Oya, hasi ni ikibazo nari nzi.
Mm. reka tubandanye twakire gregoire gregoire uratwumva nibyo ndakumva Mm, ikibazo cyangwa icyiyumviro
Oh, icyiyumviro cyanjye ni uko noba- nobwira uwo muvugizi w'igipolisi mbona ibi bintu by'amagerenade byarabananiye iterabwoba ryo ku munwa nta n'ibyo bashobora kurwanya bivanye no- n'abari mu migambwe abakomakomeye nk'urya silivesire ndayizegeye yarateye iterabwoba akazokorera ko wahoze ari umukuru w'igihugu domitiyano ndayizeye hirya twe twabifashe ko ari ibintu by'iterabwoba ariko ananirwa no gu- no kurwanya ibintu by'umunwa iby'amagerenade turize ko atavyo navyone bazoshobora babe bareka kuza baratubesha gusa abanyagihugu turi maso tuzoza natwebwe turabyifasha tubifashe Naba- imbonerakure Mu nivyo vyifashe mu tubona buhe turiko buryo?
turakora bi- bikubuze budasanzwe Mm, gregoire uti muzovyifasha mu buhe buryo n'ivyaba vyarabananiye alo gregoire Mm, gregoire ndumva takiri ku murongo ariko twari twifuje kumubaza umugambi yarafuze afise yuko kumbure nta kibazo reka tubandanye twakire david david uratwumva
Yego, mu mahoro neza
yego nawe n'amahoro.
Mhm. ikibazo cyane cyumviro Ndamutse mutumirire.
Eh.
Ndamutse mutumirire, mutumirire komisiyo yakiruhurikiye.
Eh, muduze ijwi tubumve neza david
Yego, muranyumva?
ego
Eh, nabakuba ndamutse mutumirire wanyu nyakubahwa komisiyo yakiruhurikiye.
Mhm.
Hama, Patrick Vyo, eh, umu- umugabo ibyatsi yashikije avuga yuko umuvugizi w'igipolisi akwiye kubona kwambara impuzu y'umugambo kubera biboneka ko ari umuvugizi w'umugambo kwereka nyine abarundi tubayeho abarundi tubayeho gute twe tumwe nyine vya politike ibintu byose turabipolitiza ababoyi bagwanye tubishyira muri politiki umumotari agize ikosa agafatwa n'igipolisi bijya muri politiki imodoka idoze umuntu ah, umuntu wafashe yagize amakosa bijya bijya muri politiki rero nkaje umuntu eh, eh, nigeze kw'imbonerakure ubu ndabirengeye imyaka yanjye niyo niyo kuba imbonerakure rero ndashobora kukwemeza yuko nzi imbonerakure nyinshi twari kuba muhari imbonerakure ziri mu gasho kubera amakosa byagiriza Mm. rero kumva umuntu yicangaho akagiriza ko aka- akemeza yuko grenade ziko ziraterwa ziterwa n'imbonerakure kugira bagirize abagwanya leta uyu muntu ejo mbona umengo eh, eh, ni umuntu adakurikirana ibiriko biraba mu gihugu swat afite eh, eh, eh, ishavu eh, eh, ry'uko ibyo yagomba ko biba bitabaye burya umuhari w'imbonerakure eh, na- ni ni ugwaruka ugwaruka rw'igihugu nawe uranye yuko muri kino gihugu cyacu twize soixante-cinq pour cent n'abajene Mhm.
muri abo soixante-cinq pour cent nibaza yuko abarenga mirongo irindwi kuri abo ari imbonerakure rero abo mirongo irindwi ku ijana y'abajene dutuye muri kino gihugu bagiye mu gutera amagerenade muri kino gihugu zona nawe cyangwa bibaza nyine iki gihugu cyoza gihinduka Mm.
rero hariho ububandi twese turabuzi si ubu byamaye kuva kera aho abantu bapfa swat amahera swat bapfa n'abagore washaka abandi bagapfa amatungo ugasanga rero bati mu nzira za hasi ntibarindiriye uko ubutungane bu- bu- bu- bubacira imanza baciye mu nzira za hasi kubizi babyikoreye Mm.
Eh, rero muri kino gihe nk'uko jewe personema ndabibona turoja ngaho ndabikiri mu ntumbero ya politike ngo birabirya nk'uko umuvugizi yagiye kubivuga twese turi ngaha rero ubu nyine ubu nunarangiza ikiganiro cyangwa igihe ndasohoka nje mu bagenzi ndashobora gutaha na nini zije no mu gatondo ndashobora gutaha Mm.
Kugira yuko urakoze cyane Eh.
ata ata ata kintu bakine no baniga bivuga ngo hari muharira n'uriya ushobora kunywera Mhm.
iki cyangwa na kiriya Mm.
urakoze cyane vrema abarundi dufashane ureke gukurikiza ibintu byose Urakoze.
dufashane dufashane igihugu n'icyacu biragikunda ni afurika murakoze cyane birakoze cyane david reka duha akanya muvugizi w'igipolisi nshinga na hepi yankurikiye kuri be eh, hacimano ikibazo ciwe nticari gitomoye neza kuko yavuze ibijanye n'umuhari eh, ariko ntiyashobora gutomora ikibazo ciwe neza gregoire we yavuze ati byarabananiye ikibazo c'iterabwoba ntimushobora kugikemura mubivuga ku iki hama mwongere muvuge ku vyo david ahejeje kuvuga yuko abantu muri iki gihe usanga vyose babigira ivya politike
Eh, ku- kuri ibi bya harushimana yavuze eh, ibintu by'umuhari w'iterabwoba ngo twari twiteguriye kurwanya gute navuze yuko eh, ibi by'amagerenade usanga atanu bifitaniye aho biza biraba biba imwaro ingozi eh, bujumbura usanga aba neza wimbitse mu matohoza urasanga atatanu bifitaniye kandi ugasanga atari ibintu bikorwa eh, n'umugwi waba utunganijwe ufise n'uwo- n'abatanga amategeko ugiye kubiraba eh, bisigura rero yuko ata mugwi w'iterabwoba Eh, gushika ubu eh, dufatiye ku matohoza amaze kuba eh, twoshira inyuma y'ibi bintu Eh, nico bituma rero no mu kubirwanya ntitwoshobora kuvu- kuvuga ngo dufashe ingingo izi n'izi n'izi zo kuzorwanya umugwi kanaka uwo mugwi utabaho Eh, kuri gregoire yavuze ati byarabananiye ati iterabwoba n'iterabwoba ryo ku munwa ryarabananiye sinzi ingene rero muheza mu gashobozi ry'amagerenade Eh, gregoire ah, yibeshe cyane nk'ibyatunaniye namba arabizi neza yuko ah, harigeze kuba hari amagerenade menshi yaterwa muri kino gihugu hano mu akarorero mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ku musaga hari guterwa ku munsi umwe mu gitondo conyene amagerenade ashika kuri mirongo itandatu guhera mu gitondo gushika saa sa- saa saba yaratewe abo bantu twarabagwanije ibyabo birahagarara Sinu- sinibaza rero ko uno munsi grenade imwe itewe mu kabare aha cyangwa hari ari isumba ibyo twashoboye kurwanya Eh, kandi ubu twagiye twongereza ingufu n'ubumenyi ku buryo eh, na- nanamubwiye yuko mirongo icenda na batanu ku ijana bafatwa urumva rero yuko eh, aba bantu ibi abagizi ba nabi duhanganye nabo kandi ibyabo bigenda bihera Eh, aravuga rero iterabwoba ryo ku munwa eh, isengo ryaba ryavuzwe n'umuntu yitwa silivestre Eh, twe gushika ubu nta muntu araza kwitwara polisi ngo avuge yuko yatewe ubwo- yatewe ubwoba eh, avuge ko ah, ah, yumva adatekaniwe kubera ko yatewe ubwoba na- na ka- na na kanaka umunsi yoza twamwakira turamutunganiriza nk'uko dutunganiriza abatwitura bose Eh, ha- ariko hariho akantu gahambaye nagira ngaruke ko yavuze yavuze ngo byarabananiye ngo tuzovyifasha aha na co nomubwira nibaza ko nomuha impanuro burya hari abamusumba bamurusha na- na- na- na- n'agashavu nkumbura ariko aravugana baba banamurusha n'inguvu babigerageje ibyo ariko aribaza Eh, ngira uno munsi yoba- yobaza eh, aho baherereye ibyabo kungene byaheze eh, yosanga bitaheze neza aha rero ah, aho- aho aho kwiyumvira ko yo- ah, yo- yovyifasha ahubwo tumuhamagarira kuja hamwe n'abandi kugira ngo bifashanye n'abandi kuko umutwe w'umwe ntushika kure Eh, yoja wifasha gusa gusa niko bavuga Eh, yoja hamwe n'abandi ahubwo agahurikira hamwe n'abandi muri ya migwi y'amahoro y'umutekano agaheza agashikiriza ico ciyumviro ciwe akerekana ubwo buhinga yoba asumvye abandi kugira ngo bafashanye bose baheze babukoreshe bashobore kurwaniriza hamwe ibi ashozana na cose uyu david yavuze yuko abantu basigaye ibintu hariho abantu basigaye ibintu byose baba intumbero ya politike ntiyabeshe no mu bamaze kuvuga hariho benshi bagiye ba- ba- ba- bafata ibintu ba- basukiranya bafatira muri rusange ngo ibi bigirwa nabi ibi bigirwa nabi Nte- sibo bakora amatohoza ntibazi n'ukungene ba- ba- amatohoza akorwa Ah, ariko mu gihe abakora amatohoza eh, arico gipolisi kiriko kirababwira ukuri gifata ibyo kimaze kubona bo bakaduka ngo ngo ngo abakora ibi naba ibi rero tubyita yuko iba ari imvugo twokwita cyangwa imike gu- guhangana kwa- kw'abanyapolitiki ariko rero eh, uyu davidi yavuze ni byo koko hariho abantu bagomba guca mu nzira zoroshe ikintu cyose kibaye badashaka bagomba kwisigura mbere hari n'ab- hari n'abo duhora tubona ba- baba bavyandika kuri bwa bumwe ngurukana bumenyi ngira ngo bitaranaba eh, aho bica biboneka mbere ko bashobora kuba bari- baba bariko barakorana n'ababigize hari n'abandi bikiba hagize igiturika gusa ca- ca kubwira ngo ni ibi n'ibi n'ibi aba rero nibaza ko badakwiye kuza baradutesha umwanya Eh, abantu barakwiye kureka inzego zikora ubuhinga zigakora ubuhinga abanyagihugu bagafasha bagakora neza uruhara rwabo Eh, hanyuma amatohoza akagenda neza bakarindira ico ubutungane buheza bugashikiriza kigabo heza kikaba arico abantu bavuga bafatirako aho kuzana ibintu ibi- ibinyoma byo gupfa kwemera ikintu eh, gufata ibintu muri rusange bakavuga ibinyoma gusa Eh, bibaza yuko ah, baba bariko baravuga ikintu gishobora guteza imbere igihugu n'abantu Mm. kuri icyo nyine wari kurishura cya gregoire cyerekeye kumbure uko utihanira u- n- turakira abandi banywanyi ariko uze kongera utushikirize bimwe mu byo abanyagihugu bokora ku bwabo kugira ngo bagwanye ubwo bugizi bwa nabi mu kibano tubandanye tubanze twakire eugene eugene uratwumva
ego ndabumva Mm, ikibazo cyangwa icyumviro
ego nabanje kuramutsa eh, umuvugizi w'igipolisi mbere ndamutera- ndamutera intege ku butwari bwiwe ndetse ntera intege eh, kuri uwo wese ajejwe eh, ajejwe umutekano ku butwari budashobora kwerekana ukubangukira aho hose abahunganye amahoro n'umutekano bakabisubiza mu buryo hanyuma icyo nagomba mpereko ni nk'inkibuto canke impanuro kuri uwo ari we wese azi ko ari umurundi akunda amahoro n'umutekano kugira ngo dukomeze kurwanya iryo terabwoba ndetse dufashe n'aba- n'abajejwe umutekano ni uko twokomereza ku- kubakira muri nyabune tugafatana mu nda gutyo tukafatana mu nda tukumva yuko umwe umwe niyatera imbere n- azoteza imbere mugenzi we umva ariko arakora gutyo nta kintu na kimwe nta hantu na hamwe u- u- umuntu wese ajejwe iterabwoba azomenera canke nta muntu n'umwe azoge- azokora ikintu kubera ifitina ntazoronka merenda kubera ko kubera gufatana mu nda hanyuma mpanuye bagenzi banjye numvise baterereye na cyane cyane nka bizimana ndetse n'aba- na- n'aba- n'abavuze yuko abajejwe umutekano akazi ko ba- bariko barakora by'ukuri umuntu wese afite ivyumviro nk'ivyo yoraba akikebuka kuko ivyumviro nk'ivyo ni ivyumviro bibi ni ivyumviro bisambura kandi ni ivyumviro atanu namwe ishobora kumushikana kuko abenshi barafite ivyumviro nk- nk- nk'ivyo yarakwiye kwiyumvira mbega aba- aba- aba- abarafite ivyumviro nk'ibinyi barihe bagiye hehe ahubwo nobahamagara nyabuna gutera akamo abagenzi be bafite ivyumviro nk'ivyo kugira ngo bahinduke nyabuna twubake igihugu cyacu c'uburundi kuko kuko nta munyamahanga n'umwe aza gukunda igihugu kurusha twebwe bene co kuko niyo atera akamo abwira abantu nyabuna ngo tugiye kwifasha mbega bazokifasha iki ntaco bazokifasha ahubwo nyabuna niba- nibegere nibegere abandi babo- ba- babere akarorero abandi bakora ibikorwa by'iterambere twiteze imbere kuko abo urwo- urugwaruka rw'uyu munsi nirwo burundi rw'ejo ko nituta- nitutakorera ine- nita- nitutakorera neza ngo twerekane kazoza keza mu bana bacu nta nahamwe tuzo- nta nahamwe tuzokwishikana mbere ze ngire ko ntera intege- ntera- nge- ngire ko akamo im- impunzi bene bacu bahunze ko bahunze kubera iby'iterabwoba ntibahunguke ntiyabona twibagiwe igihugu cyacu cy'uburundi kuko nta yindi nta- nta- nta yindi nyungu n'imwe bazokura mu mu- mu- mu- mu buhungiro atari ugugogwa ugupfa nabi bo kwibereho neza ngabo gicacu cy'uburundi kanatsinda na nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi aguma atera akamati nyabura nyabura ntibaze kandi ibyabo bazosanga twarabibungabunze bifashwe neza nibiyigire barayo guhembwa n'abantu bene abo bafite amajambo atubaza igihugu ari amajambo gusambura gusa abo nabo nibiki nka bibiri ku ijana gusa nta- nta- ntabwo byogwanya ibiciro Urakoze, by'umunani ku Eugene.
ijana bikudahura n'umutekano Mm.
hama kandi nakoze isozere ku gatoza Masegon- masegonda make Mhm.
n'abantu bafatira mu- n'abantu bafatira n'abantu bafatira mu kivunga abantu bavuze ngo urwego rw'imbonerakure ngo nibo bamatera iterabwoba nibadome ko ti- izina kanaka niryo ryateye grenade apana gufatira mu kivunga ko ngaho bisa no gucafuza umugambi uri ku butegetsi ahubwo nibaze baradomako hama wa- wa- wa- wa- uwagewe n'iryo kosa ahanwe bugatwe kiwe mugabo ntacafu- ntacafuze umugambi wowe Mm, urakoze cyane urakoze cyane eugene reka duhe akaryo na keza k'imana uratwumva
ego ndabumva cyane Mhm. vuga ku ijambo
ndabaramukije mwiriwe neza
mwiriwe Mm.
hanyuma icyo nagomye mvuge eh, kuri icyo eh, kijyanye n'iterabwoba riko riribonekeza cyane cyane muri ibi bihugu ah, dutuyemo reka ashaka kwibutsa kandi ko atari ikibazo kiri mu burundi gusa ko kandi ko ari ikibazo bisanzwe byibonekeza mu bihugu byinshi baba biri mu- mu- mu nzira y'amajyambere cyangwa mu bihugu ah, bitunze rero tugarutse ku kibazo ah, kiduhanze mu burundi eh, twamaze iminsi twumva imigwi ngo ishaka gutera uburundi rero nashaka ah, ngira icyo mvuze kuri iryo terabwoba nimba atari iterabwoba sinzi kuko sinomenya i- ibi- ibitegurwa nuko ibi- ko ibivugwa ari byo cyangwa ko atari byo nashaka nibutse ko ata gihugu na kimwe eh, kigeze gitera imbere kirimo intambara nashaka eh, nibutse ko ata gihugu na kimwe cyo ku isi kirigera gitezwa imbere eh, n'iterabwoba nashaka kandi mbonereho gushimira eh, uwo mutumire mufite eh, uwo muvugizi w'igipolisi twama twamwumvirije mu mu- mu ma- mu majambo avuga mu gihe ariko aratanga nk'inkuru nko- nko mu biba byabaye agerageza gukoresha imvugo nziza cyane idaturira tukaba tumuteye intege abandanye abyifata nk'uko nyene hanyuma ah, ku kijyanye nyene n'icyo nyene cy'iterabwoba ndashaka ah, nsabe ah, nk'ababijejwe mwe- surtout nk'abantu ah, mu barongoye igihugu cyacu ko bogerageza bakaraba ingene bozibira icyo kintu cyama kibonekeza mu myaka mu mamanda yose yahaciye ngira guhera urabye no muri mu za kahise urabye ibyo bintu byama byaduka surtout eh, mu gihe haheze amatora amatora abaye ag- yegereje birashyuha bishyushye bikabandanya bikabandanya amatora ah, bikaboneka neza ko ari ababa bashaka ah, babona ko amatora atacu bazoyakuramo bika- bakaca bashaka kuyavuruga kugira ba- bononere abanyagihugu ba- bafise indoto zo gutera imbere hanyuma nashaka nsabe nashaka nsabe ko boshyiraho itegeko ryofata abanyepolitike bose sivyo nka bya barongoye imigambwe bajya nyine baba bari hejuru bakaba nk'abarongora imigambi bakaba abantu bafise ubwenegihugu bumwe bwonyene buta- ah, butarenze ubwene- ubwenegihugu bw'ikiru- bw'uburu- bw'uburundi ku buryo ata- ataza- atazoza gufata ngo akwegera abantu guhunga abate- abate- ashyiremo iterabwoba ngo bahunge cyangwa ngo ngo ba- ngo ba- ngo ba- ngo bagire amakosa kanaka hanyuma kubera afise wewe ahaza aha- aho atahungira Mm.
urabye mu bisa Uh, uh, urakoze turinze tugerageza ku- kuvunagura amajambo nk'icyo cyiyumviro cyawe cya nyuma nakeka umuntu naho afise ubwene bw'igihugu bw'igihugu icyo ari cyo cyose guhunga ko yohunga ntivyomubuza guhunga reka duhe akaryo um- umuvugizi w'igikuri Ariko- Mm?
ariko guhunga ntiyogenda agumuye mu bisanzwe bakwiye kumenya ko mu matora atari iminsi yose utegeza gutsinda Eh, birumvikana.
hanyuma bakamenya bati yego bakabimenya baka, kandi nicyo gituma kubera bari ngaho bazi ko atahandi bashobora kuca bavuga ngo ngo twe ngo, ngo dufise ubwenegihugu bu- abandi ngo ubwenegihugu bu- ndazi ko icyo gu- gu- gugumura abantu kubera nabo nyine bazi ko byogorana kugira bashike basaba ubwenegihugu bundi ndazi ko bicogabanuka gato Mm, birumvikana urakoze cyane keza k'imana reka duhe akaryo umuvugizi w'igipolisi pyo yankurikiye jambo ni rwawe
yego nanjye nda hari ibi- ibyo nshimye mu byo ba- aba- ba- babi- Eugene keza k'imana bashikirije Eh, Eugene yavuze ati abantu bafite ibyiyumviro nka- nka biriya ibyo kwama bariko baragiriza abandi kandi babesha ngo nibo bakora ibi ati barakwiye guhinduka Eh, hanyuma ak- akabahamagarira gukorera hamwe eh, muri ya nyabune akanabahanura kwitaha ahubwo ibikorwa by'iterambere eh, akanasaba ko impunzi zotahuka ibintu nabyo ndabishyigikiye cyane abantu aba bantu baza ku iradiyo kugira bavuge ibinyoma kugira bambike ibara abandi kaduka ngo ibi byakozwe n'abango n'ubu mu gutanaka nta n'amatohoza yagize n'aho hantu byabereye usanga atari no mu burundi muri akaduka kubera ko baronse iyo radiyo kugira akavuga ikinyoma ku murango ubwa mbere w'umuntu twamumenyesha yuko uwo atari umuco w'abarundi ni ukuri ikinyoma ntikiri mu mico y'abarundi uwo muntu nimba yaramaze gu- gu- gu- gufata iyindi mico y'ibindi bihugu eh, yoheza aka- aka- akavuga neza uwo ari we kuko abarundi ni- ni- iki ikinyoma na cyane cyane kukivugiraho abantu bumva ku iradiyo eh, ibyo ntibiri mu mico yacu Eh, keza k'imana yavuze ati nta gihugu na kimwe kigeze gitezwa imbere no kubera n'intambara canke kubera iterabwoba Eh, ivyo na jewe ndavyumva gutyo muri polisi tuvyumva gutyo hanyuma anavuze yuko iyo turiko turashikiriza amakuru ajyanye n'umutekano dukoresha imvugo idaturira eh, akaba yadukeje nabyo ndamushimiye cyane eh, tugerageza gukoresha imvugo nyene idakomeretsa aba- abana cyangwa bariya kuko akenshi urabona ko tuvuga hari ibiba vyononekaye ashobora kuba haba hari umuntu yapfuye wakomeretse eh, w'ivyo vyahiye ucamva yuko imvugo tu- tugerageza gukoresha itegereza kuba ari imvugo eh, ita- ita- itaza kongera ikibi mu kindi Eh, tuzogerageza rero imana izo- ikibidufashije tuzogerageza gukomeza kugerageza kuja hagati nubwo bigorana kurumva ko hari abo tuvuga ivyiza eh, bo bakama babona yuko eh, ahubwo vyirabura gusa Mm. tugiye Eh, hari tugiye ivyo yavuze bijanye n'ama- n'amatora eh, umutekano wamukana inyuma y'amatora vyindi borongo imigambi bogira ubwene gihugu bumwe ibi i- nibaza yuko nk'umuvugizi w'igipolisi ntaco nobivugako hari izindi nzego zibijejwe nk'umure eh, zizoheza zikabitangira umuco muzoheza mu muronderere uyu muco Mm. ku bijyanye n'inyifato y'abanyagihugu tuba twavuze kare inyifato y'abanyagihugu mu gufasha gutorera umuti ibibazo by'ibi bitero bigenda biraba hirya no hino yoba iyihe abantu mu bisanzwe ko musanzwe mubahamagarira gukorana namwe ah, kugira ngo mutorere inyishu ibi bitero n'ibibazo barabitura bikwiye canke barabaha amakuru mu buryo bibashimisha
nivyo baratwitura bikwiye koko eh, tukaba mbere tunabatera intege ko babandanya muri iyo nzira aha mbere twonashimira eh, abanyagihugu cane cane bo mu rusaka kuko baratanze amakuru ejo ah, igihe hategwa gerenade yatumwe hari eh, abikekwa baciye bafatwa saho gusa n'aho ahandi habaye ibitero vy'amagerenade eh, abanyagihugu nibo ba mbere baduhaye amakuru twakoreyeko kandi turashobora gufata eh, ababa bavyagirizwa tukabasaba rero ko yuko bokomeza kurikanura bakomeze kurikanura hama babandanye muri iyo nzira nziza yo kubandanya babera ijisho n'ugutwi inzego z'aba- z'abajejwe umu- inzego zijejwe umutekano hanyuma tukanabararikira kandi kwinjira muri ya migwi ihurikiwemwo na bose ijejwe kubungabunga amahoro n'umutekano kwa- kuko ariyo mi- ari ari ariho bashobora kuvuga bisanzuye neza uko ingene babona ibijyanye n'umutekano wabo uko ingene babona ingene boshobora gutanga nabo uh, intererano mu kurwanya ikibi iki cyangwa kiriya kiba cadutse ibi vyo iterabwoba vy'amagerenade cyangwa ibindi ijya migwi niho ahantu umuntu ashobora kubivuga yisanzuye kandi eh, kubera birimo abantu batandukanye bafuzi batandukanye baraheza bagaca batorera hamwe umuti koko urama Eh, abanyagihugu rero twobakeza tukabashimira cyane ku buryo kuko umwene uno munsi bakorana n'abajeje umutekano ari navyo bituma ah, ubugizi bwa nabi buca bugwanywa mu mwanya mu mwanya ushaze tukabasaba ariko kongereza inguvu n'ubukubu gukomeza barikanuye kugira ngo Mm.
eh, ubugizi bwa nabi bwose bwiyadukije Mhm.
eh, buheze- buce- buce buteshwa akana kanya buramara murakoze cyane reka twakire umunywanyi wa nyuma kuko akanya kariko karatuherana twakire wili wili uratwumva mu masegonda make ikibazo cyangwa icyiyumviro
ubwo ndabumva ndaramukije umutumire Mhm, rero agomba kubaza uwo muvugizi w'igipolisi Mhm.
rero nagomba ndamubaze murabona yuko ubwicanyi mu burundi busa n'ubwabaye akamaramaza nagomba kubaza ikintu bariko barakora mu bushiranganji kugira ngo mu burundi ntidusubire ku- kumva abantu bicwa abanyuruzwa n'abatabwa muri ubu basubire kuba umurengero hama ikindi kintu kigira kabiri mbega bijya bintu twumvise yuko imbonerakure muri kaminuza z'u Buru- y'u burundi bafasha abapolisi gushaka nibyo barabifitiye uruhusha hama ikibazo rero cya nyuma nabaza burya tumaze iminsi twumva yuko ahantu habaye ibintu by'amagerenade baca bafata abantu nk'ubunyakaruro mu buyenzi haciye hafatwa aba- abantu b'abanyarwanda bahaba none mu mu kumutakura harabaye ibintu haca bafata abagore baraha ngo bahungabanye umutekano none aba bantu b'abanyarwanda ntitwohava twibaza yuko ari kubera ibihugu ari ibihugu bidafite imigambi myiza bagaca bitwaza ibibazo murakoze cyane reka wili umuha akanya Mm, kwishira kuri- kuko ikiganiro kigira kirangire bishinga ntahe byankurikiye turambwiye turagushimiye cyane ko nafashe akanya ko kuganira natwe ibyiyumviro bya wili kandi birahambaye ku bijyanye no gusaka kwari ku- kwifatanyije na n'imbonerakure nk'uko abivuga cyangwa nko gufata abanyagihugu bamwe bamwe mu birere haba habayemo ibitero ijambo ni rwawe
Eh, na- ashimiye iki avuze co ubwicanyi avuze ko mu burundi ubwicanyi eh, busa n'ubwabaye akamaramaza akavuga icoba kiriko kirakorwa ubwicanyi mu burundi burahaba nk'uko buba mu bindi bihugu mbere mu burundi siho hapfa abantu benshi ugereranyije n'ibindi bihugu Eh, ikiriko kirakorwa ni uko inzego zijejwe gukingira abanyagihugu zijejwe guha- guhu- guhangana n'ibibi bitandukanye ziri ku kivi nico gituma ubona ababikora bafatwa ku bice mirongo icenda na bitanu kw'ijana ni ukuvuga rero ziri ku kivi eh, zisabwa kubandanya zikora kandi zongereza inguvu eh, hanyuma n'umunyagihugu we- uwo ari we wese nawe agasabwa nawe kugira uruhara rwiwe mu kubera ijisho n'ugutwi izo nzego Mu- ku bijyanye n'ivyo yavuze muri kaminuza sinumvise neza ico- ico yavuze sinzi ko mwo- yuko imbonerakure za- zafatanyije n'igipolisi mu gusaka abantu
Oh, ibi si vyo ibi si vyo ibi ni bimwe nko muri bimwe vya mbere bavuga vy'urunwaro usanga ari abantu uh, bashima i- inzira za hasi bagashima ikinyoma kuba arico bashira imbere Ariko Murakoze cyane.
muri kaminuza wewe Murako- u- Eh, ubona akanya ingene katubanye hameze gato n'abantu baba cyane ariyo we wavugana.
muradutunga akanya katubanye gato cyane ariko turagushimiye cyane rwose turashimiye n'abaduteze amatwi n'abadufashije mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka ndabashimiye mwe mwese